Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa tanu itariki cumi na zitanu y'ukwezi kwa kabiri umwaka bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike nkurikije mu burundi umuhuza w'abarundi aratera akamo gasaba gutunganiza abanyagihugu ku vyerekeye amatongo turabuze amahoro abantu nk'aba n'abana turiko turarara mu gahinga tuzira itongo ryacu n'itongo ryo ku gisokuru mva ya sogokuru wacu bamuhamvye batanguye kuhimba bariko barahubaka ese barundi n'ukuri arabi nyene turi mu barabara n'abana n'ukuri
uyo ni umunyagihugu mu gisagara ca bujumbura ari mu banyagihugu bituye umuhuza w'abarundi ku bijanye n'ibibazo bafise vyerekeye amatongo inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umugambi w'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda wo gusubiramwo ibiciro hisunzwe imirwi y'abantu n'ukuntu babayeho turazigaruka ko mu kanya kari imbere umuhuza warundi Edward Nduwimana aratera kamo igisata kijejwe amatongo gasaba kudatanga amatongo atuma haba amatati. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyenka mu menyeshamakuru y'ijwi ry'Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
ni rya gatatu uwo muryango witura umuhuza w'abarundi umumenyesha ko uri kuranyagwa itongo muri zone rukaramu ku runo wa gatanu abagera kuri mirongo itanu nta kindi cabagenza ku biro vya edward uwimana atari ukumumenyesha ko abagera kuri cumi muri bo baraye imibabaro ya mihimba kuri uyu wa kane bazira kwanka kunyagwa itongo uno ari mu baserukira uwo muryango yabwijwe rya amerika ivyo bari baje kubwira umuhuza ikintu tuje gusaba umuhuza ubwa mbere ni uko abafunzwe mu muryango barekugwa ikigira kabiri ni uko abo bantu bariko bubaka mu itongo ryacu bahawe mu ngagara bohagarika kubaka mu itongo ryacu ikigira gatatu ni uko umuhuza wacu yoraba ingene tworenganurwa twebwe bene itongo hanyuma tukarisubizwa ikigira kane ni uko umutekano wacu ubangamiwe wo kubahirizwa tugakingirwa nk'abandi bene gihugu abo banyarukaramu bari bagizwe n'abato n'abakuze basanga bariko bazira guharanira ubwigenge bwabo uno mukenyezi n'amarira menshi atishavu kuri buramatari w'intara ya bujumbura avuga ko ataco yabafashije gushika n'uno munsi tukaba tubona buramatari atari n'ico bimubariye ni ukuri turasavye rwose nyakubahwa araba ico yokora kuko twe turabuze amahoro abantu nk'aba n'abana turiko turarara mu gahinga tuzira itongo ryacu n'itongo ryo ku gisokuru ubu ku munsi w'ejo naho hari imva ya sogokuru wacu bamuhamvye batanguye kuhimba bariko barahubaka ese barundi n'ukuri arabi nyene turi mu barabara n'abana n'ukuri agira ico ahagaretse avuge bamwe turabapfakazi dufise imvuvyi ngaha turiko turangara mw'ibarabara uwo yatowe kugira atatura amatati hagati y'abanyagihugu n'inzego za leta ahumuriza abamwituye ko hatarenze kuri uno wa gatanu ababo barekurwa kandi ko ikibazo cabo agiye kugikurikiranira hafi Edouard Imana afite icyo asaba abo banyarukaramu n'abariko bubaka muri iryo tongo riteye amatati tubabwira ko ari uburenganzira bwanyu kwitura inzego z'igihugu kuko nico zihabereye ariko kandi nange umenye yuko iyo inzego z'intwaro inzego z'umutekano inzego z'ubutumwa zibabwira ati koriki vyiza muragikora mukitura ababakurira mugabo mu mahoro n'umutekano nivyo vyiza atakwinda kugira akagumu uwaba ariko barubaka ijoro ni ukuvuga ko none ku mutima no mu mateko baba bumva yuko ivyo ariko barakora bitekuri n'amategeko mu isanzwe nta muntu afise itongo ryiwe yahawe biciye mu mategeko yubaka ijoro canke acungirira inzego z'umutekano vyumvikana rero yuko nabone ivyo bariko barakora nkumbure barumva yuko vyari kuba vyiza banje bagatenyenya nibaritsindira bakubaka ku mugaragaro ku murango izuba riva nta muntu yubaka ijoro rero mu itongo ryiwe ni ukuvuga yuko nabona bari ico bariko bariyotsa ico tuma twasaba yuko uh, abatwumva twagira tubatera kamu yuko izo nyubako ziriko zirubakwa ijoro izo nyubako ziriko zirubakwa mu matongo akirimwo ibibazo zotenyenya nta nzira ikirasha hanyuma nibamara kuzegukira beze bubake biciye mu mategeko kandi batikinga ikinywabi eka n'igisata kiraba ivy'amatongo cagirizwa muri ino misi ko arico nkomoko ya mwene ayo matati umuhuza w'abarundi afise ico agisaba biraboneka yuko mwino minsi ibibazo vy'amatongo ni ibibazo bihambaye cyane kandi biragaragara yuko rimwe na rimwe abajeje ico gisata batavyitwaramo neza ugasanga batanze itongo matongo y'abantu cyangwa ugasanga batanze itongo risanzwe ryararonswe n'ubundi rimwe rimwe ugasanga itongo rimwe rironse abantu babiri canke batatu ico dushima nuko leta y'u Burundi e, twarumvise yuko yamaze gusaba yuko nk'abakoze bya gikorwa cyo kubuterere e, bagatanga ibibanza hajya ahantu yuko boshikiza ubutungane bagahanwa ibyo turabikenguruka cyane kuko ni ukumenya yuko n'abari mu buzi bwa leta bashaka gukora amakosa iyo bayakoze rero icyo dusaba ni uko ryabwizwa cyane cyane rigejwe gukurikirana abakoze amakosa bagatuma leta ihomba yuko ryokurikizwa mu bice byaryo byose mu bamaze kwitura umuhuza harimo kandi abanyabuterere mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura nabo mu gasenyi ka komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura basabwa kuva aho baba ku mvo zitandukanye umuhuza akabahumuriza amenyesha ko amadosiye yabo ariko arigwa kandi ko mu minsi ya vuba ibiro vyiwe bizobaho inyishu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste mu gihe ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u rwanda bwatanguye umugambi wo gusubiramwo ibiciro hisunzwe imirwi y'abantu n'ukuntu babayeho abatuye mu karere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda basaba ko iyo ngingo yofatwa hakozwe amatohoza kugira ngo ingingo zizofatwa ntizizohindurwe nk'uko vyabaye mbere ni inkuru ya temista okremutijima umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ishyirwa ry'abaturage mu byiciro rigamije gukora igenamigambi rihamye no kugenzura ko abaturage bagenda bivana mu bukene hagendewe kuri gahunda bwashyizeho zigamije iterambere buvuga ko uko gushyirwa kwabo mu byiciro byagiye bikorerwa mu nama mu midugudu abaturage ubwabo akaba aribo bagira uruhare mu kwemeza ibyiciro bagenzi babo bashyizwemo abaturage mu mirenge itandukanye igize akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bo bavuga ko ishyirwa mu byiciro riheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryakoranywe intenge nyinshi kuko amakuru batanze yagiye ahindurwa n'abayobozi babo mu nzego z'ibanze twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa ahubwo ugasanga ngo kondisiyo igiye kugenderwaho ngenda atanga urugero nk'iwacu mu kagari ka butanda umudugudu wacu ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo niwe uraza mu cya mbere ugasanga nge ngo wari ushinze urugo icyo gihe ndashyirwa mu cya gatatu kandi ku ngufu ibyo bintu ni akarengane ibintu by'ibyiciro ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendeweho tureze gutanga uko amakuru tumaze kuyatanga baza kugaruka ngo ni ukujya kwireba ku ntare wasanga ugasanga bakubise mu cyiciro cya gatatu kandi icyiciro cya gatatu utagikwiriye abo baturage bakavuga ko nyuma yo gushyirwa mu byiciro bitajyanye n'amikoro babayeho n'izo gahunda zakabaye zibafasha kuva mu bukene bazambuyeho uburenganzira ku buryo no kubuvamo bikomeza kugorana umuntu afite hegitari ebyiri ubu mpinga isambu ye ibivuyemo tukagabana umuntu aba mu cyambere afite ya sambu ku buryo impingamo buri mwaka ibivamo tukabigabura bikantunga bikanamutunga akabona na gahunda za leta ko kari muri cya cyiciro cya mbere haza gahunda ya gira inka we ntabwo ukwiye kuyifata uri mu cya gatatu haza ngo ni ugutanga ihene we nturimo uri mu cya gatatu haza ngo ni ugufata akazi mu muhanda we nturimo uri mu cya gatatu twararenganye mu byiciro ibyinshi byose turabibura nta gahunda tubonaho kubera ibyiciro twashyizwemo kugira ngo uzabone mituweli y'abana batatu nawe wa kane ni ikibazo kugira ngo ayo mafaranga azaboneke ni bya bindi inahangaha bavuga ngo bagiye bataba ngo abagore babasiga mu nzu babona bazafungirwa mituweli ntaho bayikura bagahitamo bagahunga birahari cyane mu gihe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aha mu rwanda kuri uyu wa kane yatangije ibiganiro nyunguranabitekerezo mu rwego rwo kuzagera ku ishyirwaho ry'ibyiciro bivuguruye kandi ibitekerezo by'abaturage bakavuga ko bizahabwa uruhare runini ababo barasaba ko byakoranwa ubushishozi ibyo guhindura amakuru bitangiye ubwabo ntibyongere akenshi ibibazo abaturage bafite bishingiye ku byiciro by'ubudozi ari nayo mpamvu tubisabira ngo nihabaho kubivugurura muzajye mutuba hafi niba ari igihe cyo kubivugurura mushamu dusure ayo makuru dutanze tuyatangemo hari murebe n'ibyiciro batugeneye ko aribyo dukwiriye ntibizongere ibi bintu kubaho kuko byongeye kubaho ndakeka n'amakimbirane ashobora kuvuka hagati mu miryango nimutuvugire bihereye ku bayobozi b'umudugudu kugera mu kagari kugera mu murenge ibyiciro nibireba mukabiza niba natwe turebe uko bashobora kuzatugenza kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bigenerwaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu rwanda ni bine bishingiye ku mikoro n'ubushobozi by'abaturage aho imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko umubare munini w'abanyarwanda babarizwa mu cyiciro cya gatatu gifatwa nk'icy'abafite amikoro aringaniye n'ijanisha rya mirongo itanu na gatanu n'ibice birindwi ku ijana ni mu gihe icyiciro cya kane gifatwa nk'icy'abakire aricyo kibarizwamo bake ku ijanisha rya zeru n'ibice bitanu ku ijana icyiciro cya gatatu kandi ni nacyo kigaragaramo umubare munini w'abavuga ko barenganyijwe mu kugishyirwamo temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
abana bavuka ku bakenyezi bagendana n'abagabo benshi barakeneye kuronswa urukundo n'icyubahiro aho bada gutukwa ibyo ababyeyi babo bakora abashoboye kuganira ni radiyo y'ijwi ry'amerika bemeza ko n'ibyo bakora bagerageza kunyegeza abana babo kugira ngo indero yabo ntitituke ni inkuru ya francine ndiho ku bwayo umuhesha amakuru w'ijwi ry'amerika
ubu nta mafaranga agihari abagabo kandi urumva nabo bagenda bapunguka urabona ko nta mafaranga barazi nabo nyine ko bakora umwuga utoroshe abo n'abagendana n'abagabo benshi babona ko bikunze bovavanura n'iyo ngeso bakarondera ikindi bakora umuremesha kiyago twaganiriye ako kazi yaragakoze yamara hari kera aho banabironkamwe amahera aratanga impanuro abagabo kandi urumva nabo bagenda bapunguka urabona ko nta mafaranga ariho sibyo kuko kera amafaranga yari ariho abagabo bari benshi abagabo nabo akenshi bajyama kare nta mahera bafite kubibandanya kweri ubuzima nibyo buragoye ariko ukugenda umuntu abivamo bukebuke bukebuke ukiyungunganya muri tujya duke uronka ukagenda ubivamo bukebuke nubwo bidashobokera bamwe ariko umuntu agapunguza kuko uko ugenda wongereza abagabo niko ugenda ujya muri risike yo kwandura cyangwa kubandanya wiyongereza amarisike y'urupfu si byiza ntibibonekera neza buri wese uraza uvyaye nk'umwana agakora abigusangamo ntagufata neza ubishoboye yobivamo umwe muri abo bakenyezi bagendana n'abagabo benshi nawe atubwira uko ibi ibyo akora byose abihisha abana biwe kugira akingire indero yabo ntibazokurire muri iyo ngeso bakura ku mubyeyi akenshi iyo agiye guca amahera y'ijoro ashima kubabesha kugira ngo umuzane mu bana kiragoye kuko benshi abo abo dukorana iyi migambi abana babo barabavyoye bivanye nahajya utahanye umugabo mwaborewe ugaca usanga kuvuye kagiye kukononera ku mwana wawe je kenshi nja mu mahoteli n'ukuri mugabo nkaho ugiye kurara ubu basezera ubabwiye ko ugiye hari aho ndababwira nti hari umurwayi ngiye gucunga kwa muganga nkaca ndabahenda nk'umugenzi batazi yabyaye yambwiye nje kumufasha ejo nagaruka naronka ate n'uwo nkesha nawe nkaca namubwira nti murazi ko harije nkimufasha ntarava mu bitaro ugiye yaravuyeyo mbanze ikindi kiwani ndabakubita umva n'akazi kanje iyo umaze kuhiga ukuntu hokwedika abana ntibave bakurikirana umwuga wawe ntubure uko ubabesha twarashitse aho abo bakenyezi baba tuyaga n'umubyeyi yakuze muri bo yatubwiye ko by'ukuri abo bakenyezi bagendana n'abagabo benshi bahisha abana babo ubuzima baba basanzwe barimwo iyo bishitse naho bakabimenya abo bavyeyi bakuze biyegereza abo bana abana babo kenshi turabahanura hariho nk'abo uca usanga baragiye no mu bigo cyangwa ugasanga bagiye barabaha abandi bantu babarera turafise nk'aba badamu babiri abana babo umwana wiwe yarageze muri cyenda na wene tubona ko atanguye kwadukana ingeso ya nyina hama baca bamuhundi mu mama w'umurereji aba ari wamurera tukagerageza kuja turabahanura tubereka yuko mama wabo yanduye umugera hamwe bitwaye nabi nabo bashobora no kwandura umugera tukagerageza nyene buhoro buhoro buhoro buhoro urabona ugwaruka gubu nagone ntigumva mugabo duhoza ko duhanura akenshi ntibemera ntibaba bavyifuza nyene no ko abana babo babimenya kenshi no gufata imiti usanga banyegeza abo bana kubera baravuga ati umwana ariko arakura amakuru ntiyamenya ko ngendana umugera kandi abona haza abagabo bizombera intambamye Deiser Pierre Claver ni umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ABS mu byo rijejwe harimwo gufasha abagendana umugera wa sida aremeza ko bamaze kubona ko abo bakenyezi baronse ububafasha mu migambi yo kwiteza imbere atakibuza ko bavavanura n'iyo ngeso batoye ko yobatungira imiryango twabahimiza uti nyabona kugira ikiza abanyangana sida ikibandukire n'ikibandanye kiragata inganda nimumenyere gukoresha agafuko hanyuma mwongere mubare muti nabo bakiriya banyu utemerewe bakoresha asubira inyuma kubera n'ubuye uwo mwuga wabo urara n'uburamuka tuba twamuhaye uburyo kugira ngo abandanye baho ku munsi ku munsi rero turafise amatemoni yacu menshi ibyo rero byarakinze nacyo bituma nkumbure mubona yuko biharuro twagendana umubwira wa sida byagiye bigenda bigabanuka muri abs bashima ko abakenyezi bagendana n'abagabo benshi bahimirije hari abamaze gutahura ko kuvavanura n'iyo ngeso ari ngombwa francine ndiyo ku bwayi bujumbura ku bwijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isaamiranira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda uruhara rw'abakenyezi mu kurwanira amahoro hagati y'abahutu n'abatutsi mu bihe by'intambara mu burundi rwari ntangere nibyo umukenyezi christine ntahe yahoze ari umumenyesha amakuru avuga mu gitabo ciwe gishasha aheruka gusohora mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu oriana itangishaka mu kanya atangura avuga icatumye ategura ico gitabo
igituma nafashe akanya kugira ngo ndabyandike byavuye ku bishinga ntahe abakenyezi nahora numva mu kiganiro nakora aho nakora mu ishyirahamwe search for common ground ry'abanyamerika nkumva neza yuko ivyo bariko baravuga vyo bishinga ntahe vyabo ingendo yabo mu ntambara yadutse icenda na gatatu gushika naho bagenda baronderana nk'uko mwabyumvise gushika na kandi baronderana batari no mu bwoko bumwe hirya hirya no hino ku mitumba gushika naho bashobora no kuhasiga ubuzima ariko kandi muri ico kiganiro wari umwanya muto cyane ibaze nari ikiganiro cy'iminota mirongo ibiri gusa ariko muri iyo minota mirongo ibiri raba ikiganiro nyine gikozwe raba twa tundi bashyira hejuru indikative do debi do fa ugaca ushiramo n'abandi bose benshi bayibonye muri icyo kiganiro nari ifite nk'abantu bashika batandatu bategerezwa kuvuga mugabo umwe wese akavuga n'umuntu tudakwiye ndagira nti ibi bintu byaba bibaye imfagusa mu gihe ntobisubiramo gaca ndabyandika neza kugira ngo imana ifashije nzo bishyire ahabona abarundi babone intambwe abo bakenyezi b'intwari bibagiwe urazi ko mu rundi twibagira n'ingoga kugira ngo abantu baze babimenye nicyo cabintumye urabye n'ahantu nabyanditse ni bya kera cyane bavuze ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ariko nabitanguye kubyandika mu bihumbi bibiri ibihumbi bibiri na rimwe ibihumbi bibiri na kabiri n'inkaratasi ziriko n'ubu wenda bifise ariko n'inkaratasi zamaze n'ugusaza urumva zimaze imyaka myinshi cyane nicyo cabintumye nashaka gushira habona ubutwari bw'abo bakenyezi na cane cane kandi n'abakenyezi babirimizi nibo bafashe iya mbere ego cyane nibo benshi muri icyo gitabo kuri mwebwe rero bamwe batazi no gusoma no kwandika umva ndakeka bashima cyane ko nawe washoboye kubyegeranya byose kuri mwebwe rero umukenyezi afise uruhara rukomeye cyane mu gihugu kandi murifuza ko urwo ruhara rwabo rutokwibagirwa cyane cyane ku mateka y'igihugu abana bakanabyiga bakanamenya ibyo bakoze yego cyane umukenyezi afite uruhara ntangire mu buzima bw'igihugu urabona umukenyezi niwe aribungenga aribaruka arabyara ararira umukenyezi afite uruhara runini cyane rwose mu bisata byose by'igihugu hanyuma ngacangira nti abo bakenyezi abo bakenyezi bo hirya no hino nakubwiye ko benshi arabirimiza arabirimiza batari bazi no gusoma no kwandika ndavuga nti none twegome ko ari abantu bato batakumbura atanu wamenya atanu uzomya n'ibyo bakoze reka ndabishyire ahabona bizoheze bifashe urugwaruka rwacu abana bacu abariho n'abazovuka igitabo ntigihera bajye bagire bati eee none byagenze uko mbega none tweho ko tumenye kahize tuba tuzi ko kahize gategura kadoda dufatiki twifate gute imbere y'injyane dushobora gusura gutera injyane z'amoko injyane za politike injyane z'intara bose babibone neza bagire bati n'abandi barabishoboye na twebwe dutegereza gufata iya mbere kugira tubakurikire ni byiza cyane ni byiza cyane ahubwo naronse n'akaryo ko kuvugana n'umwe mu bahinga bakurikiranira hafi kahise k'igihugu cy'u Burundi n'umwanditsi kandi ku bijyanye n'imico kama y'u Burundi aheruka kugirisha inama conference mu Burundi ku bijyanye n'uruhara rw'umukenyezi n'umwigeme mu gihugu yitwa Patrice Ntafatiro ari muri Canada ni umutimbo kama arandika byinshi byinshi cyane kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi ngibi bimwe mu byo yashikira yashikirije nawe nyine ndamubajije ku bijyanye n'uruhara rw'umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi tumutega amatwi umukenyezi ni inkingi y'umuryango kandi igihugu nacyo kigizwe n'umuntu umwe umwe hanyuma kikagirwa n'imiryango hanyuma byose bikaca biduga uwo mugore akava muhira akaja kuri kla akaja ku bwoko akaja no ku burundi hajya umukuru w'igihugu yaba adafise umugore bumvikana adafise umugore bakundana hariho ingingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yofata twese tukumigwa ni ukuvuga ko umugore umukenyezi ari inkingi y'igihugu si n'icyo gusa umukenyezi ni inkingi y'isi yose umukenyezi ni inkingi y'uburundi ni inkingi y'Igihugu gusa kandi kanokongera ko nuko abakenyezi ku isi yose ari benshi abakenyezi rero bamaze kuba benshi n'aho abagabo kwikaza gute tubwiriza kuba dutwarwa n'abakenyezi urakoze aka kantu yongeye ko kantwengeje cyane ko abakenyezi bakwiye gutwara isi ariko kuri mwebwe namwe nibyo mwari muhejeje kuvuga muti umukenyezi kumbure ni inkingi y'igihugu kandi ibyo bakora mu gihugu bikwiye gushigwa habona mu bitabo kandi ntibyibagigwe none muri ko muraja madame ntahe ah, ku rubuga mwegeranya aya makuru ibyo bakoze ah, abandi bakenyezi bavyakiriye bate bumvise yuko ah, muri ko murashira uruhara runini kuri kahise k'ibintu byiza abakenyezi bakoze ah, bavyakiriye gute barabishimye nabo nyene iki gikorwa ariko urakora ego cyane barabishimye rwose kuko eh, ntibanavyemera washaka ntibanavyemera ko bagira bati none wewe ego me- uriko uravyakira turazi mu menyesha amakuru uriko uraja hirya no hino ego uriko urafata amajwi uzobicisha ku iradiyo ni bwabo twarabimenyereye turabimenyereye nti- ariko ndababwira nti mu myaka iri imbere naje nta n'ibyo na- naje nkibikorera ngico kiganiro nari nzi ko nzokora i- igitabo oya nagira nti reka ngire nkore akazi hanyuma ntembwe ikiganiro giceho mugabo mbize gutya nkaguma nimvira nimvira jenyine nimvira jenyine nata ico kiganiro nta n'ikintu kinini rega cumbi- co- cashikako none ko umwe yavuga n'umuntu tudakwiye abandi bakaca bavuga hirya no hino mugabo kandi ntibavuge ivyo nyene urumva nta nkuru y'ukuri y'ukuri y'ukuri yabaho mugabo mu nyuma ndiko ndababwira nti erega naravuyeyo washaka nara- narate- narasezeye naragiye mu karuhuko k'imyaka nari twari twaragumanye nkaza ndaromda barondera ndondera ufite telefone hafi yabo tuvugana erega bwa bundi ndashobora kuzabishira mu gitabo mugabo ntibavyemera bagira bati oya nta bitabo abandi bose ntibama bazi badufata amajwi bakadufata amafoto bakaza bakumviriza ntibaca bigiye ico gitabo uzokigira gute aterega umuntu muto muto nta- nta- ntabwo umwibuka ntiduzo ntawe uzotwibuka bama baza ba- baza badufata bagenda badufata bagenda babwira nti burya rero uko nabikora nkababwira nti rega burya ndashobora biriko biragenda mwe masha mwego gerageza barumiwe rero barumiwe bumvise ko bati eh twebwe twebwe bato bato turagiye mu gitabo gerega ni igitabo mwa- ibintu mwakoze ni igitangaza ni igitangaza kandi namwe mutari mworohewe mugenda mwinyegeza mugenda babatera amabuye mugenda baba- babahoga mugenda baga- mugaruka mu ma- mu bwoko bwanyu bababoha mu bundi bwoko mu bababoha ati muje kuro- kuturondera abi- ab- abansi bash- musaka batumare ni bwabo kandi bakabigira benshi babuze n'ababo bw'abatuya twebwe nitwe tubura aba- abana bacu mu ntambara nitwe tubura aba- abagabo bacu nitwe du- turatura nitwe turara mu ishamba ubu rero hara- harageze ko tuva hasi kandi babigira batanaraganye ukabona nk'abikaruzi bariko barabikora barondera ubwo- barondera u- ubwo bumwe barondera urwo rukundo barondera gusubirana mu mpisho nabo bahorana bamwe bari mu makambi y'impunzi bambe mu masite abandi bari ku mitumba nabo ku mitumba erega barigeze hose mu gihugu barigeze kuyo bitwa ko ari mu bwoko bw'abahutu barigeze guhunga barahunga bagarutse mu nyuma mugabo agatima ati "Mm, none wowe umuntu twahora duhana umunyu twahora duhana amazi yahora mpemburira umwana none reka ngende gutyo gutyo gutyo gutyo abakenyezi bati twebwe turavuye hasi turavuye hasi turaza yego madame rero mu gihugu nk'uko mwabyumvise muhinga patrice yabivuze nawe nyine yuko uruhara rw'abakenyezi ni uruhara rukomeye cyane we yanagiye eh, igiriye akavuga ati abakenyezi ni nabo benshi ku isi kumbure bashobora no kuzotwara isi ku bijyanye no, no gutwara mu nzego canke mu nzego zitandukanye urugero bageze ko ibitigiri bageze ko ah, kuko nka kera mu- turabizi yuko bari bake mu nzego bari bake ah, mu ntwaro kuri mwebwe urugero bageze ko rurashimishije baravuga ko urugero mu nzego ari mirongo itatu ku ijana none wumva bamaze kuvuga ko abakenyezi mu rundi aribo benshi wumva mirongo itatu ku ijana none bakwiye bari bakwiye kuduha mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu rero rega abakenyezi barabishoboye baraduha mirongo itandatu ku ijana abakenyezi barabishoboye n'ukuri nta none ko bafite ubwenge cyo kimwe n'aba- n'aba- n'aba- n'abagabo naho nyine usanga bafite eh, imirimo itandukanye kandi myinshi ihagaze ku mukenyezi urabona eh, umukenyezi eh, um- u- umu- umwanditsi yavuze ko eh, ari ari umukenyezi ari inkingi y'igihugu kandi eh, ni inkingi y'isi ariko kandi urabye no umurabye umukenyezi mu rugo ibyo mu rugo biratuma n'akazi gashobora guhungabana urabona umwana arwaye tuvuge nawe bari mu nzego umwana arwaye cyangwa umukozi akagenda Ah, uwo mu- uwo- uwo mukenyezi naho yo bari hehe umwana akagwara usanga ari we kenshi bivuze ko hariho abagabo badatwara abana kwa muganga Mm.
usanga kenshi ari umukenyezi aciye ajya gutonda kwa muganga aho wa mukenyezi eh, umukozi agiye ah, akamara iminsi umukenyezi niwe aguma arondera akanya ingene ingene ingene agaruka kuraba ingene yotunganya utumuhira gutyo gutyo gutyo gutyo ariko ivyo ntizotuma yuko umukenyezi abakenyezi baba baba koko eh, abantu baboneka baboneka mu ntwaro ariko kandi kuboneka mu ntwaro ntibi- ntibishimishije gusa byonyine bakanaboneka n'akamaro bam- bamariye abandi bakenyezi bakabegera cyane bakegera abandi bakenyezi eh, bo ku nzego zo hasi bakabagira inama baka- eka- bakabateza imbere ego barabikora mugabo sinovuga ko ari ku ntambwe ishimishije Ego.
guterana intege guterana intege ariko barabikora ariko ngira ngo boba benshi nkavuga nti boba benshi bakaronka tukaronka eh, abantu nka mirongo itandatu ku ijana cyangwa mirongo itanu ku ijana yego basireke kwikunda tugire mirongo itanu ku ijana boterana intege kuruta boronka abandi bakenyezi bo- bogira ku nguko kuruta murakoze cyane abo mwashize ahabona cyane cyane mu gitabo cyanyu muraza kugerageza kutubwira zimwe mu ntahe mwaza murumva mutashobora kuronka akanya kazo eh, tuzumve
ivyo bishinga ntahe reka tuhere ngaha mu kinama kinama muri zone kinama muri komine ya ntahangwa hariho abakenyezi babiri umutukazi n'umututsikazi bari barakundana bari mu ishirahamwe rimwe kera mugabo intambara iteye baratandukana bamwe barahunga urumva kinama nta mututsi yasuye kurangwa mu kinama baciye bahunga bitera baja aha muri izi zone ya cibitoke abahutu bari muri zone ya cibitoki baciye bagenda mu kinama ubwo rero byagiye kugeraho ba bakenyezi babiri eh, georgette mahwera n'uwundi umwe hageze ahantu bahunguka ta- bagaruka mu ma- mu makaritsiye yabo ha mu kinama basanga inzu zarabaye umusaka amabarabara yaba musaka byose byabaye umusaka hama sinzige nahuye na wa mugenzi wiwe ba- bumvishe hariya ku isoko batangura gutinyana ati ninamuramutsa none haranyitse mbega ngira ndiko ndamurondera kwiki gutyo gutyo mugabo barahuye baraganira buhoro buhoro hanyuma bahana eh, umubonano aho bahurira mu nyuma basanze byarabaye nabi ati none nta muntu n'umwe akivugana n'uwundi inama yose baragiye none tubwire gute ega baciye batangura gu- guhana guca gukina umupira umupira w'amaguru bambaye ibitenge eh, bambaye ibitenge bambaye ibitenge bakenyeye ibitenge bagira bati reka tuje gutera umupira hanyuma a- babita babasazi bo mu kinama Ubwo ngo mwarumvise ko mu kinama ngo hariho ngo abantu ngo ba- abakenyezi basaze ngo baja gutera umupira ngo reka tuje kuraba umuntu akanyaguruka iyo ari akava mu kibitoki eh agaca agahura n'ubundi yagarutse ava mu kinama eh uracariho uracariho bagaca binjije igoro bagaca batangura gutwenga ngo abasazi buno nyene ba- buhoro buhoro mbega waba babasazi bahava basubira gukina abantu baterana gutyo baje kuraba abo basazi bo mu kinama batera umupira
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha ariko imbere yaha reka tubibutse ko hariho inkuru iri kwirashika mu kanya iri kwiraba muri iki gihe turiko turabashikiriza amakuru eh, ivuga ko perezida trump yafashe ingingo yo mu bihe bigoye igihugu akaba rero ayifashe kugira ngo ashobore kuronka umutahe wo kuza kubaka urukuta ru- ruri hagati ya mexique na amerika inyuma yaho inama nshingamateka itamuhereye umutahe wari ukwiye iyo ngingo rero ariko arayishikiriza muri aka kanya ni mu kanya rero eh, turaza kubaha amakuru ido n'ido y'iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere nshuti rero mwese eh, mwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose turashimiye kandi na ingenieur patrick yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye reka kandi tubibutse ko mu burundi twumvikane ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese